good and the one wey be say e no good alquran na im be judge Washara habihi dinahu alqawim god con use prophet muhammad make e give full and detailed explanation about islam wahada bihi as al-mustaqim god con use prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam to guide people to impart wa ana sa'ata atiyatu la rayba fiha among the things wey be say you suppose believe be say as-sa'ata atiya la rayba fiha the last hour will come very soon. La raiba No doubt for that one. It will come so that nobody will know that time. Wa anna Allah yab'athu yamut. God will wake everybody. Kama bada'ahum ya'udun. As we start our life, as He bring us from nothing, now so He will return us back to nothing. And as He return us back to nothing, it will come bring us back to something so that we can give account of our amal, our deeds, and every other thing when we be on top earth. وَمَنْ عَاقَبَهُ اللَّهُ بِنَارِهِ Anybody will say God punish within hellfire. أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِيمَانِهِ Later, God will soon bring them out with the level of faith where the people then get. فَأَدْخَلَهُ بِهِ جَنَّةً After he don't bring them out, maybe then do some things. So he say, you e know make them pure, you e know make them clean. God go punish them. After that time, later God go come release them. From فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khayran يَرَى This one, I mean the punishment of God. See, anything we person do, whether good or bad, no matter how little the thing be, whether e little pass ant, yaro, human being go see anything we do, anything we do, human being go see am. God go show am on the day of judgment say, na your deed be this o, oh, na your work be this. Ah, uh, he go don't know whether na inside paradise he go go i have been our hellfire. وَيُخْرِجُ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. God go allow some people, He go release them from hellfire with the intercession of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will say, go, go beg God for God for forgiveness for him people. وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةِ Allah Ta'ala, He don't create paradise. فَأَعَدَّهَا دَارُ خُلُودٍ لِأَوْلِيَائِهِ He can't make paradise the place where we say the people wey dem follow am wey dem follow im commandment dem go dey stay for life for eternity wa akramahum fiha bin nazari ila wajhihi alkarim he con even give them more honor by allowing them to see him face on the day of judgment وهي التي أحبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه and this paradise wey we dey talk na im be the same paradise wey be say God pursue Adam comot from Adam, now he be, he be prophet, he be the person who say God sent may come come this earth. Ila ardihi bima saraka fi sabiki ilmihi. But God don't know from in everlasting, from in knowledge from the beginning, say Adam, now earth, Adam go come. Now he make say he won't create person he say will they govern the earth, will be Adam. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. God can create hellfire for you can't make them for those who be say then disobey him or adhara fi ayatihi when you say then disobey God then reject all in signs wa kutubihi then reject all in books wa rusulihi then reject all in messengers وجعلهم محجوبين عن رؤيته and on the day of judgment God will bar them God will make the people of hellfire see him make them see him وأن الله تبارك وتعالى God on the day of judgment يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا He will come on the day of judgment as he will come all angels dem will line up صفا صفا in in straight row line up for straight row لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها on the day of judgment Then go bring every people with im prophet Then go bring every people come wa hisabiha dem go come give account of wetin dem do for this world wa kubatiha wey be say dem rebel dem no do wetin e want dem no do im commandment wa fawabiha e go bless and he go give reward to the people who be say dem follow im commandment wa tudaw al mawazin li wazni a'mali al ibad on the day of judgment God go give us al-mawazin scale wey be say dem go use measure all wetin human being do for the scale all our good deeds e go dey one side all our bad deeds e go dey one side God come say faman fakulat mawazinuhu but person wey be say im good deed na im plenty pass na im wey pass for ulaika humul muflihun these people na dem go be people wey be say Then the successful. we وَيُتَوْنَ صَحَائِفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ They will not give them their report card, بِأَعْمَالِهِمْ They will give them صَحَائِفَهُمْ They will give them the books where they write all their deeds for. They will give them, uh, they will give them from an utiya a mini. Anyway, the way we say, he can collect in his own book with his right hand. For so far, you have hisaban yasiro. God will later give the people, maybe say, then collect their book with their right hand. they go make their accounts. Maybe say their judgment go dey easy waman utiye kitabahu wara azohri anybody wey be say he collect im book uh, with im left hand come turn Maybe say na through back dem take give am or like yasmauna sa'ira all these people dem go later soon dem go be fuel for hellfire wey be say God go use them dey fuel hellfire wa anna sirata haqqun and the bridge wey dem tell us wey be say the name be asirat are true, يَجُزُهُ الْعِبَادِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ People go pass through that bridge on the basis of how good their work they, the work wey dem do for this earth, how good and how best their work be. na im dem go use pass am. فَنَجُونَ مُتَفَاوِتُونَ fi surati النَّجَاةِ alayhi min nari jahannam People go pass am on the basis, on the level of how good the fastness of people how they go take fast pass on top this bridge it depends on how their work wey dem do for this earth how the work better pass each other work Nine the person nine people will take pass for that uh, asirot wa qawmun aw baqatuhum fiha a'malihim some people e go dey e be say since their work not even good for this world as dem dey pass on top that uh, sirat aw baqatuhum fiha a'malihim their work, their deed, na go even push them down, na go fall them down. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته We must believe, say, God will give Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم بحوض uh, God give him one pool of water, river of water, تريده أمته What we say, all the people will then be in people, then will come there on day of judgment. لا يذنب من شرب منه anybody wey taste that water wey drink from that water e no go dey thirsty again for life na that water be water of life waizadu anhu man badala wa ghayyara people wey be say after prophet muhammad don go dem come change their way of life dem change their way of worship god dem change their religion waizadu anhu dem go bar dem from uh, reaching that water wa anna al-imana qawlun bil among the things we suppose believe be say al-iman we suppose believe say faith in god na be make person dey talk am with im tongue wa ikhlasun bil qalbi ah may the faith may dey sincere inside person heart wa amalun bil jawarihi and may person dey use im body dey work according to the things wey the faith entails according to the things wey god command and make e dey move away from the things wey god command us make we move away from yazid bi ziyadatil a'mal our faith it will increase according to how we dey increase in worship of god and in following him commandment wayankusu binakosiha for this world it will decrease in accordance with how person dey far away from god commandment fayakunu fiha annakusu wabiha aziyada and this na make us say faith dey increase and e dey decrease wala yakmunu iman illa bil anybody wey talk say only faith not something wey inside your heart That person they lie al amal if you get faith in god you must show inside the work way they do wa qawlun you must reflect wala qawlun wala amalun illa beniya. and if you say you dey work with god commandment and you dey even talk am sef illa beniya, the thing must come from deep down your heart wala qawlun wala amalun wa niyatun illa bi muwafaqati sunnah even if person talk am if they carry out God's commandments. He even gets the niya, He even they get good intention with the talk and the work way they do. Illa bimuwafaqati sunnah. E no go dey acceptable by God until all the thing way they talk, way they do, and way they for in mind, in heart, muwafaqati sunnah. Until everything they in agreement with waiting God don't talk inside his book and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he explained to us through in sunnah. وَأَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ Another thing you supposed to believe is, they say, you no go declare anybody infidel among the people, anybody among the people of Qibla, who be Muslim, where they pray towards Kaaba, where they pray towards God, facing Kaaba. Nobody among them you supposed declare as infidel, except if the person carry out activities or actions will make people of knowledge feel declare am say so so person and competent sharia court go fit declare the person say this person he don dey infidel wa anna shuhada ahya and we suppose believe say all the matter dem dey alive and the rabbihim yurzaqun god dey provide for them for him place wa arwaha ahli sa'adati baqiya and the soul of all the fortunate people, all the good people, arwahum baqiya, their soul, they are alive, na'ima, they enjoy ila yawmi yub'athun, till the day we God will resurrect everybody. Wa arwaha ahli shaqawa, mu'azzabatun ila yawmi din. And the soul of the wicked people, mu'azzabatun, they, they punish, they will punish them, ila yawmi din, till the day of judgment. Anybody who don't die, whether it go dey inside blessing and mercy or it go dey punish e depend on wetin e do for this world and nobody wey die go come back again so we know the incarnation for islam person wey die e go start im own judgement straight no be say the person go come die e go come come back to the world again nothing nothing like that inside islam وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون we must also believe say al-mu'minun Anybody will call himself believer in Allah, yustanuna fi quburihim wa yus'alun. Then go ask him questions inside when by the time we die, we then put him inside in grave. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. But those people who say they really, really believe in God, God will keep them firm by the time when they ask them questions. While they they on this earth, and even by the time when they don't die, when they ask them questions inside their grave. وأن على العباد حفظة أعمالهم we also supposed believe we must believe see God gets from angels see then they write all our deeds everything we did then they write them ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم and God knew everything about this thing وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه and the angel of death nine they take our souls which the commandment of God nine they use to take them not by own self or as in like na as God commanded وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به and we suppose believe say the best of generation now be the generation we say then see Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they believe in Prophet ثم الذين يلونهم after that one now be those who see the generation where follow the companions now in the Sahaba ثم الذين يلونهم after then, now be the people who see they follow the followers of the Sahaba. وأفضل Sahaba, and the best among the companions Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam al-Khulafa al-Rashidun al-Mahdiyun. Na be the four caliphs. We be Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali in that order. Radiallahu anhum ajma'in. Make Allah be pleased with them all. وَعَلَّا يُذْكَرُ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ and our belief they say we no go mention anything about the sahaba the companions of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam except the best way wal imsaku amma shajara bainahum we must be very careful and keep quiet among the disagreements we be say e occur e happen uh, among them wa annahum ahaqqu an-nasi an yuntamasa lahum ahsanul makharij wa yuzannu bihim ahsanu al-madahib and these people now be the people wey be say we suppose dey think the best about them. but وطاعة لأئمة mean and among the things wey we are supposed to believe wey we must believe be say are لأئمة Muslims? we must dey follow the leaders of the believers من ولاة أمورهم among their political leaders or ihim, and their religious leaders واتباع salafi الصالحين واقتفاء آثارهم among our belief we say we must also we follow as Salaf is Salih, we must also follow uh, the righteous uh, predecessors, the people who say they don't come before us, so you see they die upon righteousness. وَقْتِفَاءُ أَثَارِهِمْ And we must also follow their footsteps. We must also they pray make Allah forgive them their mistakes because nobody thinks will say you know to get one mistake we commit for this end. And among the methodology of Ahlul Sunnah where every Muslim is supposed to be saying, Tarkul Mira'a, Tarkul Mira'i wal Jidali Fitin. We must shun, we must leave, we must forget anything may be al Mira, arguments and debates Fitin about matters of religion. We must not follow anything we be saying. The people where they start new new things, we be saying, you e know, they inside the book of Allah, you e know, they inside the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We they start, we they bring. we must leave and we must run away from those things, we must not follow them. Oh. Muhammad. We pray make Allah make benedictions and blessings upon our noble prophet, our leader Muhammad Nabiyihi wa ala alihi wa azwajihi and upon his family, He also wa in wives, duriyatihi, in offsprings, wa sallama taslima kathira and make God give them all peace تسليما كثيرا ويبسي plenty plenty plenty till the day of judgment والسلام عليكم ورحمة الله